no be small thing o as um, portable panel beat the wife hmm. you see why body no be here beat the first wife wey dem dey call biwaji say um, portable beat am e seize her phone so that e no see phone take post wetin dey sup online e yarn say sisi e give dat me belle na so he come dey treat dem anyhow dey do anything wey she wan do anything wey e wan do dey maltreat dey beat dem we show am so na um, on no bloggers na na post online say ah portable don beat im wife because of um, damage since when damage be say e get belle for am and the wife come still insist talk say if e post am for online na say people no go believe am because portable na public person wey be say people like all those kind stuff i don't know, believe say na him beat am like that or do those kind thing some go dey yarn um, different thing dey talk um different things. So na so the matter come be oo. We come do the yarn online oo. Na some people go say um no be small thing oo. Pipu dey come online dey form um perfect marriage online but for inside house wetin dem dey pass through no be here. So na so dey come say the yana am dey talk am but the thing to me beating wey im beat am e even too much for even man to beat woman get as e be beat am because of another woman wey be say e newly get belle for you when dem dey call down and you forget say na dis one be the first time wey be say e first born pikin for you because of the last one na you come dey maltreat this first one to me sha e no make sense at all at all This one wey e do so na so na people come dey make parable tell am say you don see you sit down comfortably for broken chair when e be say you e no go fall you must fall down so say she good she's okay she's everything back i say okay say make she go fine, make she settle down for another place no be dis one be say portable na you don't start to dey beat am you know say marriage wey be say they don already dey beat person one issue or the other so e dey get k leg o make person no go mistakenly beat one one dey injure am for where e be say e no suppose say injure am at all at all so na so e be o na dat one come out come dey cry Well na wesha na no bloggers come post am becos You know, she no get phone again say portable don seize all their phone so na anything wey dey sup dem no fit dey post am for social media maybe say people go dey see their post dey know wetin dey happen because portable na public man so na so the girl come take dey yarn dey talk the thing o oh, my people as i see am say ah this one too much this beat wey e beat this woman ah no be here o oh. so na so e be my people now i come see come see ah may i see post may una see by myself wetin portable do e first wife ooo oh, because of um dat me so na so e be oo oh.